mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na fideni niyo ngabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu dutega amatwi ya resi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
mwaramutse fideli turayahera ku mugabane wa afurika abasirikare b'abanyafurika baharugwa mu bihumbi bagiye guharanira amahoro muri somaliya nibo ngo bamaze kwicwa abandi amajana barakomereka kuva batanguye ibikorwa byabo mu ntango z'umwaka wa bibiri n'indwi abo basirikare barungitsweyo gufasha gukingira leta n'inyubako zimwe z'igihugu cya somaliya zari zigeramiwe n'abagwanyi ba al-shababu mohamed el amine seyuf intumwa idasanzwe y'umukuru w'ubumwe bwa afurika jejwe somaliya yavuze ko abasirikare hafi ibihumbi bine bamaze kuhasiga ubuzima avuga ko abo basirikare barungitswe abasirikare barungitswe n'uburundi hamwe na uganda ari bo bapfuye ku bwinshi ubu nibwo bwa mbere umutegetsi w'ubumwe bwa afurika avuga ku mugaragaro abasirikare ba afurika bafiriye muri somaliya suyefe yavuze ko imiryango y'abasirikare bahafiriye itararonswa agashumbusho igiye gushigwa imbere igihe cyose uburyo bw'amafaranga buzobonekera inteko z'ubumwe bwa afurika zarafashije abasirikare ba somaliya kwirukana abagwanyi ba al-shababu i mogadishu mu kwezi kw'indwi umwaka wa bibiri na cumi n'indwi hari nyuma y'intambara yari imaze imyaka ibiri mu mabarabara yo ku mugwa mukuru mogadishu izo nteko nyene zifatanije n'iza leta zarirukanye uwo muhari mu bisagara bikomeye bitari bike byo muri ico gihugu tukiri kuri somaliya kandi umunyamabanga mukuru wa oni antonio guterres yaratakambira ishyirahamwe mpuzamakungu oni ngo ryongereze imfashanyo z'ubutabazi z'ibihe bikomeye kuri somaliya guteresi yageze muri iki gihugu ejo ku munsi wa kabiri mu kwezi kw'amafungo y'abayisilamu ramazani mu gihe icyo gihugu gisanzwe kiri mu mafa arenze urugero muri urwo rugendo rwe rwa kabiri muri somaliya kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi antonio guteresi yavuze ko abanyesomaliya bakwiye gushyigikirwa n'amakungu kugira ngo bashobore guhangana n'amapfa no kubandanya kurwanya al-shababu avuga kandi ko somaliya idakeneye gufashwa cyane gusa mu bibazo byo gutabagwa ahubwo no mu bikorwa by'umutekano mu gihugu umunyamabanga mukuru wa antonio guterres yagiye muri somaliya ubwa mbere mu kwezi kwa gatatu muri bibiri na cumi n'indwi cyari igihe icyo gihugu cyari cyugarijwe n'ayandi mapfa muri afurika kandi ni muri malawi aho perezida yababariye uwahoze ari umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati n'umutekano yari mu ibohero kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ku byaha byo kurya ibiturire yari yarafatiwe ibihano kandi na leta zunze ubumwe za amerika byo kumubuza kuyigendera ku bw'icyo cyaha nyine cya ruswa uradi musa yari mu banyorora amajana abiri barekuwe n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu mu bihe bya pasika ariko ibabarirwa ryiwe ryatumye hari abashikiriza amakenga ko leta idohotse ku rugamba yiyemeje rwo kurwanya abarya ibiturire ubundi yababariwe ni john stewesa umushoferi wa komisiyo ya malawi igejwe amatora yari yahanishijwe gufunga amezi cumi n'atanu mu mwaka uheze kuko yahungabanije urukurikirane rw'imodokari zari zitwaye umukuru w'igihugu ambasade ya amerika irirongwe yabwiye ijwi rya amerika ko ibihano byo kuziririza uwo yahoze ari umushikiranganji kwinjira ku butaka bwa amerika byo bigumijweho n'aho yahawe ikigongwe na perezida wiwe wa malawi
washington ijwi rya amerika
muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika ni kuri amerika indege ireruye perezida wa leta z'ubumwe za amerika joe biden yashyitse muri belfast muri irlande ejo ku munsi wa kabiri atanguye urugendo rw'iminsi itatu muri icyo gihugu cya irlande yo mu buraruko na irlande agiye kwifatanya n'ibyo bihugu kwibuka imyaka mirongo ibiri n'itanu irangiye hasinywe amasezerano y'amahoro yiswe ayo ku munsi wa gatanu mweranda ayo masezerano yasinywe ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa kane mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani afashijwemwo na leta zunze ubumwe za amerika yarangije ugushamirana kwari kumaze imyaka macumi hagati ya irilande y'uburaruko na irilande kuva mu mpera z'imyaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu iyi mishamirano kandi yaratandukiriye n'igihugu cy'ubwongereza aya masezerano yatumye urunganywe rw'abana bavutse mu nyuma babaho mu mahoro ku munsi wa gatatu no munsi perezida biden aragendera ubumanuko bwa irlande aho azomara iminsi itatu mu gisagara ca ba sekuruza biwe babamwo azogendera kandi igisagara ca barina aho sekuruza wiwe yabaye imbere y'uko yimukira muri leta z'ubumwe za amerika mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana umunani
washington ijwi ry'amerika nayo canada ejo kuwa kabiri yarafatiye ibihano bishasha bijanye n'intambara y'uburusiya na ukraine yaremereye kandi imfashanyo nshasha za gisirikare kuri ico gihugu inyuma y'aho umushikiranganji wa mbere justin trudeau wa canada abonaniye n'umushikiranganji wa mbere wa ukraine i toronto muri canada mu gihe abategetsi bari mu mubonano urubuga rwa interinete rw'ibiro by'umushikiranganji wa mbere w'u- wa canada rwarahungabanijwe n'abantu bataramenyekana ikigo cy'iperereza cya canada cyavuze ko n'ayandi makuru atari make ya leta kuri interinete yazimanganye icyo gihe canada yemeye kuzorungikira ikirere inkoho nini nini zirenga ibihumbi mirongo ibiri na kimwe hamwe n'amasasu angana n'imiliyoni z'ibiri n'ibice bine
urakoze aloyisi bigira imana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho muri segiteri ya rutunga mu karere ka gasabo mu rwanda umunyagihugu yishe atemaguye mugenzi we nawe abasirikare bagaca bamurasa ababyeyi b'umwe mu bishwe basaba ko inyuma y'ayo makuba imiryango yabuze ikwiye gusubira kubana neza mu mahoro nta kibazo rwose nahifitanye nabo ntihangane wakoze icyaha nawe yajyanye nacyo twese tugomba kwihanganirana tukabana amahoro nk'uko byaba bisanzwe nta muryango ikintu nawubwira ko ari abavandimwe tudatoyana twose ari abantu bandi hafi nanjye nkaba hafi nkumva ko nta kibazo twari dufitanye abo n'ababyeyi b'umwe mu bishwe ernest kalisa n'umutambukanyi wiwe clementine musabye maria ikigega mpuzamakungu fmi cemereye uburundi miliyoni amajana abiri na mirongo itandatu n'umwe n'ibihumbi amajana indwi y'amadolari y'abanyamerika komisiyo y'amatora muri repubulika ya demokarasi ya kongo yongereje iminsi cumi n'ine mu gikorwa co gutanga amakarata y'amatora mu ntara ya kivu yo mu buraruko izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ikigega mpuzamakungu fm cemereye uburundi imiliyoni amajana abiri na mirongo itandatu n'umwe n'ibihumbi amajana indwi y'amadolari y'abanyamerika ibindi kuri iyi nkuru turabisomerwa na mugenzi wacu diane nini nahazwe igice kimwe c'amafaranga fmi ifise icicaro ngaha washington dc yemereye uburundi kizotangwa nk'ingurane uburundi buzokwishura buke buke mu kiringo c'imyaka itatu n'amezi hafi ane kandi ku nyungu iri hasi ikindi naco gitangwe nk'ingabire mu itangazo fmi yasohoye ntisigura amafaranga azotangwa nk'ingurane uko azoba angana ico kigega ntigitomora kandi igitigiri c'amafaranga azotangwa nk'ingabire muri izo miliyoni amajana abiri na mirongo itandatu n'imwe zirenga ko ico kigega cemereye uburundi amafaranga ya fm yemereye uburundi azotangwa biciye mu mugambi wayo wo gushigikira ibihugu bikenye kandi bisanzwe bifise amadeni y'igihe kirekire itangazo fm yasohoye rivuga ko ayo mafaranga yose azofasha uburundi kunagura ubutunzi bwabwo bwasinzikaye yongere kandi abushigikire mu migambi iganisha ku iterambere rirama no kwiba ko nk'igihugu kidaheranye muri iryo tangazo imf yavuze ko ubutunzi bw'uburundi ahanini bwasinzikajwe n'imvururu zo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu zatumye ico gihugu kitaronka amafaranga y'agaciro ingaruka z'ikiza ca covid ya cumi n'icenda umwimbu utabaye mwiza bitewe n'imvura itaguye neza mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ikena ry'ifumbire ku barimyi iduzwa ry'ibiciro vy'ivyankenegwa ukutaboneka kw'ivyankenegwa biva mu makungu intambara hagati ya ukraine n'uburusiya hamwe n'ibindi fm mu itangazo ryayo ikavuga ko intambwe igiye gukurikira ari uko inzego nyobozi zayo zemeza ayo mafaranga hama akabona gutangwa kugera ino saha amaze kumvikana ku itangwa ry'ayo mafaranga n'abakozi bo ku rwego rwo hasi muri fmi na bamwe mu bategetsi bo mu burundi hari haheze imyaka igera kuri munani ikigega mpuzamakungu fmi atamfashanyo giha uburundi amafaranga ya nyuma ico kigega cahaye uburundi cayatanze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu imbere y'imvururu zatewe na manda ya gatatu y'umuhisi petero nkuru nziza hambavu ya fmi abandi basubiye gufasha uburundi inyuma y'imyaka irenga itanu ni umuryango w'ubumwe bwa buraya na leta zunze ubumwe za amerika ubumwe bwa buraya na amerika naho vyongeye gufasha uburundi bivuga ko hakiri agahaze mu vyo kubahiriza agateka kazina muntu mu rwanda hari imiryango iriko irabana ayingwe muri segiteri ya rutunga mu karere ka gasabo ni nyuma y'aho umunyagihugu yishe atemaguye mugenzi we nawe abasirikare bagaca bamurasa erike bagira ubusa araduha ibindi kuri iyi nkuru ntibyari byoroshye mu muhango wo gushyingura silivesitire manizabayo wishwe atemaguye ku mugoroba wo ku itariki zirindwi z'uku kwezi umunsi u rwanda n'amahanga batangiriyeho kwibuka ku nshuro ya makumyabiri n'icyenda jenoside yakorewe abatutsi ibyo abaturage bari bamaze iminsi bavugira mu matamatama noneho beruye babivugira mu ruhame mu muhango wo kumushyingura abo mu muryango wa manizabayo bemereje mu ruhame ko yishwe kubera ko ari umututsi ni mu gihe hari hatangajwe amakuru ko eric ntibiringirwa yishe atemaguye imanizabayo bapfuye ibijumba imiryango yombi yari yahingiye hamwe madamu angelique nyiramongi wafashe ijambo mu izina ry'umuryango yavuze ko uwabo atatemaguwe azira ibijumba ahubwo ko yazize ingengabitekerezo ya jenoside rero uyu mwana wacu azize ingengabitekerezo ya jenoside kwa rwakadigi twaraturanye ntacyo mbashinja mbabarira inkuru abahutu bose twaturanye twabanye nabo turagira ibisigati byabo turasangira twarasangiye aho twabaga turabana hirya hashize babaga ku misozi biragira inka n'inyana bavoma turasangira ariko igihe cyarageze muraduhinduka rero mwigumya kuduhinduka mwigumya kutwica uruhongohongo twari tugize imana abana bavuka bashibuka muratuzi hirya hari uko twanganaga abasore n'inkuma basaza beza abagore uyu munsi ni mutureke amarira ku bavandimwe n'abaturanyi cyane abarokotse jenoside yakorewe abatutsi yari yose madamu nyiramungi yakomeje gushimangira ko maniza bayo yishwe atemaguwe na ntibiringirwa bishingiye ku moko aho gupfa ibijumba nk'uko byatangajwe n'ababibonye ndetse n'ubuyobozi mbarahize ukuri twagize ibyago amateka yubaka ibintu bibi ariko ubundi nta mureka nta mudende wakabaye azira ibijumba cyangwa se azira inote y'igihumbi ntabwo bishoboka kandi n'iyo yaba yaguye muri iryo kosa umuryango ubura ikigoryi ntakwiye gutemwa mbabwire ngo twebwe nk'umuryango wacu n'abaturanyi bacu undi munsi habayeho n'itemwa ry'undi muntu uretse ko tutabishaka bigaruka muri cya kintu cyo kutwica uruhongohongo inshuti zanjye twese mu ngo zacu tugira imihoro iyo mihoro itema inkwi igatema ibitoki igatema ibyo muzi ntabwo ari umuhoro uriya muhoro dukoresha mu rugo si umuhoro wo kunyuza ku muntu ngo amaboko atakare ijosi ritakare umuhoro watemye uyu mwana ni umuhoro wateguwe uretse ku ruhande rw'amanzi abayo bari mu marira ishavu n'agahinda ku muryango wa ntibiringirwa nabo ntibari borohewe akimara gutema amanzi abayo akicwa arashwe n'abasirikare yaba umugore wa nyakwigendera ndetse n'ababyeyi be bigaragara ko basa n'abaguye mu kantu bwana erineste karisa na madamu clementine musabye mariya ni ababyeyi ba ntibiringirwa bavuga ko mu buzima busanzwe iyi miryango ntacyo yapfaga kuko bari bageze ku rwego rwo guhingira hamwe bakazagabana byeze bagasaba ko nyuma y'ibyabaye bakomeza kubana mu mahoro nta kibazo rwose nahitanye nabo ntibihangane wakoze icyaha nawe yajyanye nacyo twese tugomba kwihanganirana tukabana amahoro nk'uko byaba bisanzwe kuko ntawe wateguye icyo kintu kuba cyakorwa hagati yanjye nabo nta muryango ikintu nabubwira ko hari abavandimwe tudatoyana rwose ari abantu bandi hafi nanjye nkaba hafi nkumva ko nta kibazo twari dufitanye bakwihangana tukaba tukabana neza nk'abanyarwanda tugakomeza tukubaka igihugu cyacu ubu bwicanyi bwaraye bubaye ubuyobozi bw'umurenge wa rutunga bwatangarije ijwi rya amerika ko nta bimenyetso byari byakabonetse bashingiraho bemeza ko bushingiye ku moko bwana francois iyamuremye uyobora umurenge wa rutunga niko yatubwiye ntabwo twahita tubihamya kuko ibyo bisaba kubigenzura ukabasha kubyemeza ari uko amakuru ahamye wayabonye ubuyobozi bw'umurenge wa rutunga bukavuga ko uretse ibi byabaye nabwo nta yandi makimbirane bwari busanzwe buzi muri iyi miryango karisa ubyara ntibiringirwa akavuga ko muhungu we yari amaze imyaka igera muri ibiri avuye mu bitaro bya ndera bivura uburwayi bwo mu mutwe abaturanyi bakavuga ko n'ubusanzwe yari yaravuze ko azica ababyeyi karisa yatugaragarije mu mutwe we aho avuga ko muhungu we yigeze kumutema ariko ntiyamuhitana bamwe mu baturage bazi ntibiringirwa nabo bakavuga ko mu bihe bitandukanye atari akunze kubanira neza bagenzi be mu gihe twateguraga iyi nkuru twamenya amakuru ko n'abo mu muryango wa nyakwigendera ntibiringirwa bari binjiye mu mihango yo kumushyingura bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali komisiyo y'amatora muri repubulika ya demokarasi ya kongo yongereje iminsi cumi n'ine mu gikorwa cyo gutanga amakarata y'amatora mu ntara ya kivu yo mu buraruko jimmy shukurani bakomera yakurikiranye iyi nkuru ni kuri uyu wa kabiri ho byari biteganyijwe ko ibikorwa byo gutanga amakarita y'itora ku baturage muri Kongo bisozwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu ntara Kivu ya ruguru kuri uyu munsi amasantere atangirwaho amakarita y'itora mu mujyi wa Goma yari yuzuye abaturage baza gushaka amakarita y'itora kuko bakekaga ko imiryango ya seni ifunga kuri uyu wa kabiri nk'uko byari byatangajwe n'umuyobozi wa seni muri Kongo mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kabiri komisiyo y'amatora muri kongo seni yatangaje ko yongeyeho iminsi cumi n'enye yo guha amahirwe abatarabona ikarita y'itora kuyibona iki cyemezo cyafashwe na seni nyuma y'uko habayeho ubusabe bw'abaturage n'abanyapolitiki bo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bwo kongeraho iminsi yo gutanga amakarita dore ko abantu bakomeje kugenda biyongera umunsi ku wundi mu mibare yatangajwe na seni ni uko mu ntara za kivu ya ruguru kivu y'epfo na ituri zose ziri mu burasirazuba bwa repubulika demokarasi ya kongo mirongo itatu n'umunani ku ijana by'abaturage aribo bonyine bamaze kubona amakarita y'itora kuva aho iki gikorwa cyatangiriye mu burasirazuba bw'igihugu seni kandi yagaragaje ko abaturage basigaye babarirwa kuri mirongo ine na batanu ku ijana batitabira iki gikorwa kubera impamvu z'umutekano muke ukomeje kubura urusobe kuri bo nubwo se niyongeyeho iminsi cumi n'enye bamwe mu baturage bo mu mujyi wa goma ntabwo bakiriye neza iki cyemezo abavuganye n'ijwi rya amerika babona ko iyi minsi idahagije kuko benshi bagikeneye amakarita abantu ntabwo bari barangira kuko baracyari benshi cyane bagikeneye gutambuka kugira ngo babone nabo amakarita abantu baracyari benshi cyane abantu bose ntibashobora kubona amakarita mu minsi cumi n'enye gusa niyo baje bafunga saa sita z'ijoro ntabwo ibi byashoboka rwose abe na gato kuko ibibazo ni byinshi ku masantere y'itora buri munsi uyu munsi rero iki cyemezo si nkeka y'uko gishobora gushoboka Ungwiko John we abona ko seni yagakwiye gukora ibishoboka mu guha abakongomani bose amakarita y'itora kuko kuri we umukongomani wese afite uburenganzira bwo guhabwa ikarita y'itora nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga ku bwanjye mbona abantu bose batarabona amakarita ariko turasaba nyine kugira ngo buri muntu wese arebe nimba yabona ikarita ye kuko ntabwo ari favera ahubwo ni duruwa ya buri mukongomani wese uri mu gihugu aba baturage bo mu mujyi wa goma kandi basaba ko hakongerwaho igihe kingana n'amezi abiri cyangwa atatu nk'uko byakozwe mu matora yo mu myaka yashize mu by'ukuri bakagombye kongera wenda byibuze amezi abiri abantu bakareba ko bose batambuka kuko twese turi abakongomani dufite uburenganzira bwo kubona amakarite ubu rero bavuze ngo barafunze tutabonye amakarite urabona ko atari ibintu biba byumvikana neza ariko ikwiriye gukorwa kugira buri muntu wese abone ikarita byaba bisaba seni yuko yakongeraho amezi abiri cyangwa se atatu kugira ngo buri mukongomani wese abone ikarita ye kuko ni duruwazi kuba umubare w'abaturage batarabona amakarita y'itora ari munini bishobora kugira ingaruka mbi nyinshi kandi zikomeye ku matora ateganijwe muri Kongo mu kwezi kwa cumi na kabiri gutaha uko niko Jean Baptiste Kasekwa Muhindo umudepite watowe n'abaturage bo mu mujyi wa Goma ku rwego rw'igihugu abibona ibi byose bigaragaza ko seni idashaka ko abakongomani benshi babona amakarita y'itora ibyo rero bikaba bigira ingaruka nyinshi kandi tena zikomeye ku baturage bo mu ntara ya Kivu ya ruguru mikuru zimwe muri izo ngaruka harimo nko kuba utabona umubare munini w'abadepite haba ku rwego rw'intara cyangwa se no ku rwego rw'igihugu niyo mpamvu natwe nk'abadepite dusaba yuko igihe cy'ibarura cyakongezwa wenda kugeza tariki cumi n'itandatu z'ukwezi kwa gatanu agoma nubwo ibi birimo gukorwa kugeza ubu mu duce twinshi two muri teritwari za rucuru na masisi nta kirimo gukorwa kubera intambara n'umutekano muke birimo kubera muri utwo duce bitewe n'imirwano hagati y'ingabo za leta ya kongo frdc n'abarwanyi b'umutwe wa makumyabiri na gatatu komisiyo y'amatora muri kongo seni irimo gutanga aya makarita mu rwego rwo gutegura amatora yo mu nzego zose ateganijwe mu kwezi kwa cumi n'abiri utaha nyuma yaho hazakorwa ibarura ry'abaturage mu gihugu cyose bityo bose bahabwa indangamuntu umunsi ibarura rizatangiraho nta ntabwo uratangazwa n'abayobozi jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwezi kwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda urukiko rwo ku rwego rw'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika rwahamije perezida bill clinton icyaha cyo kurusuzugura turarebera hamwe muri make uko byagenze n'ingaruka zabyo ikaze mu kiganiro amerikana intandaro ni umutegarugori witwa paula jones mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe yari afite imyaka makumyabiri n'itanu y'amavuko yari umukozi wa guverinoma ya leta ya kansa iri mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika bill clinton we yari ayibereye guverineri muri icyo gihe paula jones yemeza ko clinton yamuberabeje muri uwo mwaka ashaka ko baryamana byabanje gukururana nk'impuha muri rubanda no mu itangazamakuru ariko mu kwezi kwa mbere igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na kane ubwo bill clinton yari amaze umwaka ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika paula jones yamureze mu rukiko rwo ku rwego rw'igihugu rwicaye mu mujyi wa lilo rock umurwa mukuru wa leta ya arkansas rwari urubanza mbonezamubano jones yasabaga indishyi z'amadolari ibihumbi magana arindwi mu kwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane bill clinton yatambamiye ikirego yandikira urukiko ko rudashobora kumuburanisha asobanura ko kuba ari umukuru w'igihugu bimuha ubudahangarwa mu bucamanza urukiko rwamuhaye ukuri ruvuga ko bill clinton adashobora kuburanishwa akiri perezida ariko ko anketi zishobora gukomeza urubanza rukazaburanishwa clinton yaravuye ku butegetsi jones yarajuriye noneho mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatandatu urukiko rw'ubujurire rwo rwanzuye ruvuga ko perezida w'igihugu agengwa n'amategeko amwe n'abaturage bose bityo rero ko urubanza rugomba kuburanishwa clinton nawe yajuririye urukiko rw'ikirenga rw'igihugu ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwa gatanu igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na karindwi rwaciye iteka ruti nta rukiko rufite ububasha bwo gutinza ikirego mbonezamubano kuri perezida w'igihugu kugera avuye ku butegetsi rwateye utwatsi ubudahangarwa clinton yavugaga ko ahabwa n'umwanya w'umukuru w'igihugu rutegeka rero ko urubanza rwa paula jones rukomeza urubanza rwasubiye rero mu rukiko rw'i lilo rock ijwi ry'amerika umwe mu batangabuhamya mu rubanza rwa paula jones yari umukobwa wamenyekanye cyane monica lewinsky nawe waje kuvuga ko yagiranye imibonano mpuzabitsina na perezida clinton ubwo nyine uyu mukobwa yimenyerezaga umwuga mu biro by'umukuru w'igihugu maison blanche umushinjacyaha wihariye kenneth star wari usanzwe ashinzwe dosiye ya paula jones amaze kumenya amakuru ya lewinsky nayo yatangiye kuyakoraho anketi star yabajije perezida clinton wari wakoze indahiro ko agomba kuvugisha ukuri kose kwambaye ubusa niba koko ibyo paula jones na monica lewinsky bamuregaga yarabikoze yarabihekanye ariko nyuma aza gutangaza kuri televiziyo ko yagize imyitwarire idakwiye asaba imbabazi abanyamerika byatumye umushinjacyaha wihariye amushyiraho icyaha cyo gutambamira ubutabera n'icya kabiri cyo kubeshya mu ndahiro mu buhamya yatanze mu rukiko ku birebana na paula jones umushinjacyaha ken star yashyikirije ikirego inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite nawo warakemeje ibyo bita impeachment ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwa cumi na kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani abadepite nabo bagishyikirije sena yahindutse urukiko irakiburanisha yanzura igize umwere perezida clinton ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwa kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda hashize amezi abiri umucamanza suzanne weber wright w'urukiko rwo ku rwego rw'igihugu rwa lilo rock waburanishaga urubanza rwa paula jones yafatiye ku kirego cya kabiri cy'umushinjacyaha wihariye kenneth star maze ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda ahamya perezida bill clinton icyaha cyo gusuzugura urukiko kubera kurubeshya nkana yabigambiriye bill clinton niwe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika wa mbere n'uwa nyuma kugeza ubu urukiko rwahamije icyaha cyo kurusuzugura umucamanza wright yamuhanishije ihazabu y'amadolari ibihumbi mirongo cyenda yasabye kandi urukiko rw'ikirenga rwa leta ya arkansas kwambura bill clinton ikarita y'abavoka icyo gihe clinton nubwo yari umukuru w'igihugu yari akiri koko n'umunyamuryango w'urugaga rw'abavoka muri leta ya arkansas mu kwa kane ibihumbi bibiri urukiko rw'ikirenga rwa arkansas rwayimwambuye by'agateganyo mu gihe cy'imyaka itanu rumuca n'ihazabu y'amadolari ibihumbi makumyabiri na bitanu mu kwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na rimwe bill clinton yahisemo kwegura mu rugaga rw'abavoka bo muri leta ya arkansas atanga burundu ikarita ye naho ku birebana n'urubanza rwa paula jones bill clinton yamwishyuye amadolari ibihumbi magana umunani na mirongo itanu nshuti zacu ikiganiro amerika cy'uyu munsi ntaha gihumurije mbashimiye ko mwagikurikiye maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru mugira ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
Do you believe in love? How crazy it could be, baby, baby, stop. Mm, take it easy. Can you believe? I swear I can breathe. Do you really care, baby? People wonder you're a mess up. You are my fantasy, my only desire. Kutekereza nijoro bituma ntasinzira. Cause you make me fall in love, darling, darling. If you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much here. Can we go slowly?